mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanya inshuti zacu ndabashuhuje mbifurije noheri nziza kandi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe aha mu burundi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu baraye bafunguwe perezida evariste ndayishimiye yabahaye imbabazi z'umukuru w'igihugu bari bamaze umwaka urenga muri gereza iyo ngurune yakiranye umunezero udasanzwe nk'uko mubizi bari bamaze igihe kinini mu ibohero bafashwe itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze aho bari bagiye kurondera amakuru i bubanza antoine kaburahe umuyobozi w'ikinyamakuru cyigenga iwacu cyo mu burundi mu burundi rero perezida wa repubulika evariste ndayishimiye ejo yahaye imbabazi z'umukuru w'igihugu abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu bari bamaze umwaka n'amezi abiri muri gereza i bubanza ari bo christine kamikazi agnes ndirubusa terence mpozenzi na egide haririmana bari barakatiwe igifungo cy'imyaka ibiri n'igice baregwa guhungabanya umutekano w'igihugu mugenzi wacu fidele niyongabo yadusomeye iteka rya perezida ndayishimiye fidele niyongabo urakoze iryo rero ryari iteka ry'umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye riha imbabazi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu bahise barekurwa edi rwema nawe yahise avugana n'umuyobozi w'ikinyamakuru iwacu antoine kaburahe amubaza uko yakiriye irekurwa ry'abanyamakuru be iyo ngurune yakiranye umunezero udasanzwe nk'uko mubizi bari bamaze igihe kinini mu ibohero bafashwe itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze aho bari bagiye kurondera amakuru i bubanza kandi igikorwa ariko barakora n'igikorwa abanyamakuru bakora muribuka icyo gihe hari habaye amakuru avuga ko hari abantu bateye uko rero tubigeza muri iwacu iyo habayemo n'ayo makuru ntidukorera ku makuru twumva ku buhingarukana bumenyi cyangwa ibivugwa turishikira ku rubuga baragiye rero ibubanza ariko bahageze barafashwe bataratangura gukora n'ako kazi bagiriza yuko bari bagiye guhungabanya umutekano bacira imyaka ibiri n'inusu n'ihadabu y'imiliyoni zine ni ukuvuga miliyoni umwe ku mumenyeshamakuru wese hano rero mu isi heze barandikiye umukuru w'igihugu basaba yuko mubatezurira noneho n'ibyo bibaye wumva n'umunezero ni mwinshi muri iwacu hamwe na jewe ndanezerewe kandi n'abanyamakuru aho bari hose baba bo mu burundi cyangwa bo hakurya y'amazi bwana kaburahe wari ukomoje ko bandikiye umukuru w'igihugu ese ibi mwari mubizi cyangwa se mwigeze mutekereza ko iki gisubizo umukuru w'igihugu atanze mwari kukibona iyo umuntu afunzwe arafite uburenganzira bwo kwandikira umukuru w'igihugu asaba ko yotezurirwa ni uburenganzira bwiwe hama rero n'uburenganzira kandi bw'umukuru w'igihugu gutanga cange kudatanga kuri kugwa ariko rero murabona ibibaye bimeze neza cyane kuko bararekuwe kuri twebwe twari turindiriranye tugira tuti birashobora gukunda nkuru zidashobora gukunda ariko murabona yuko ari inkuru nziza kandi ibaye ku munsi buca haba noheli bagenzi bacu rero bazoheza amare noheli mu miryango yabo baruhuke muri azi umunyororo cyane cyane iyo ataco uvira nta na rimwe uryoha ibyo ari byo byose ntago urashobora kuvugana nabo cyangwa se imiryango yabo ariko nk'ijambo wakwifuza kugeza kuri abo banyamakuru bawe nibaramuka basohotse muri gereza cyangwa se mu ibohero ni nk'irihe bwana kaburari bagenzi bacu bariko baragenda ubanza kubatora uno munsi barara mu miryango yabo kuri iwacu naho barabarengeranye ugweze n'igishika ijambo ryari yindi ni uko abamenyesha bakuru bo muri iwacu tugomba kuguma dukora kandi dukora neza dukora twisunga amategeko y'umwuga tuzobandanya dukora uko twahora karatsinda nta na kimwe mu byo babagiriza bashoboye kwerekana yuko bari barahungabanya umutekano icyo ndabifuriza ni uko bogaruka bakaruhuka hanyuma bongere basubire ni umwuga wabo babandanya akazi mu kubaka igihugu cyacu ni ugutanga amakuru meza amakuru atahahengamiye niko tumaze imyaka cumi n'itatu dukora kandi niko tuzobandanya dukora bwana kaburahe iyi nkuru ku munyamakuru wese ni inkuru nziza kubona abanyamakuru bari bafunzwe bafunguwe ariko nanone mu gihugu cy'u Burundi haracyavugwa ibibazo bijyanye no kubangamira itangazamakuru hari umunyamakuru wanyu nanone kugeza ubu ngubu abantu bataramenya aho aherereye uwo ni jacques bigirimana ndetse hari n'amaradiyo n'ibinyamakuru byagiye bifungwa birimo n'ijwi ry'amerika icyo wasaba ubutegetsi kuri uyu munota ni nk'iki mu bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru kandi ni uko iyoba inzira yo gutangura ubundi buzima bushasha urabona bibaye kuri noheli bibaye umwaka uheze rero ku bwanjye nugira nti ese hoba mu burundi tugira dutangure kandi gusubira gukora umutima uri mu nda amaradiyo wavuze izo za BBC za ijwi rya amerika zigakora ku mugaragaro abamenyeshamakuru bahunze kubera imvo nyinshi bakagaruka mu gihugu bagakorera mu gihugu tukubaka igihugu tukubaka uburundi kandi murazi yuko muri demokarasi kumenyesha amakuru ni ikintu gikomeye cyane rero nugira nti ese iyobe intango yuko twoca tubandanya umwuga wo kumenyesha amakuru ukogwa umutima uri mu nda atamenyesha amakuru bafunzwe atamenyesha amakuru bahunze igihugu kubera ubwoba cyangwa kubera izindi ngo hanyuma n'amaradiyo namwebwe mugasubira mugakora kumwe muhora mukora kera amaradiyo ry'amerika bbc n'izindi nicyo nusaba nicyo nusaba ko tuwuca tubanangirizaho bwana antoine kayiburahe uri umuyobozi w'ikinyamakuru iwacu nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kandi nifuriza amahoro n'amahirwe abo banyamakuru banyu bagenzi bacu bafunguye murakoze cyane igigwe mahama twizigire yuko gutangaza amakuru bigiye gusubira kuba neza uno munsi umva turaryohewe namwe muryoherwe abamenyeshamakuru n'abarundi mbere twese tunezerwe urakoze cyane antoine kaburahe umuyobozi w'ikinyamakuru cyigenga iwacu cyo mu burundi natwe twese turagushimiye hano ku ijwi ry'amerika hamwe n'abanyamakuru bawe bose n'imiryango yanyu tubifurije noheli nziza iyi rero ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda namwe mwese inshuti zacu uko mungana noheli nziza kuri mwese ejo mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda yagiye kureba uko abaturage barimo bava mu murwa mukuru bajya ku ivuko gusangira noheli n'ababo yasanze ari benshi bategereje bisi bamwe bamubwira ko bishobora kongera ubwandu bwa virusi ya korona ngororero ni bibiri magana abiri hatagira ubabeshya urababeshya akababwira andi mafaranga ikibazo si amafaranga ahubwo ikibazo ni imodoka ikibazo ni ukubona imodoka umuntu turi nyabugogo mu mujyi wa kigali mu kigo mpuzamahanga abagenzi bategeramo imodoka berekeza hirya no hino mu gihugu abantu ni uruvunganzoka kubona aho gutambukira hari aho bigoranye abo tubona kandi twavuganye bavuga ko berekeje ku ivuko gusangira n'inshuti n'abavandimwe iminsi mikuru ya noheli n'ubunani icyo twashoboye kwibonera ni uko intera ya metero hagati y'umuntu n'undi byari bigoye kuyubahiriza urebye abandi babyeyi aho bicaye dore n'abandi abana bicaye dore dore ubu ntaguze inzira nanyuramo igihabanye n'ibyo ni mu bihe byo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda iyi minsi mikuru irasa n'iyarangije kwinjira mu muco kuri bamwe uyu musaza wari wapakiye ibintu bitandukanye asa n'uwimutse yerekezaga i nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda uko amasaha agenda ashira icyizere cyo kuva nyabugogo kirarushaho kuyoyoka ubwo naje mu gitondo mvuye mu rugando nafashe moto banciye ibihumbi bine kugera hano ngeze hano kuri sitasiyo mfata umukarani anca magana atanu ariko kugeza ubu ngubu sindamenya ko ndi bujye nyaruguru sindamenya ko ndi bubone aho mbibitsa kandi amafaranga nayo mfiteho itike kongera kubisubiza hahandi nabyo ni ikindi kibazo tugiye gusangira no kubasuhuza kubona itike y'imodoka byasabaga kujya ku mirongo ariko henshi byari bigoye ko polisi yatanga amabwiriza ngo yubahirizwe kubera ubwinshi hari abari bahari kuva kuri uyu wa gatatu batarabona imodoka zibatwara iwabo mu miryango abo bababwirwaga no kubabona mu ntege nkeya bamwe baryamye abandi bicaye nk'aba babyeyi bemereye ijwi rya amerika ko bari berekeje i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda mu cyahoze ari cyangugu babuze ayo bacira n'ayo bamira impamvu dutashye uyu munsi hari ukuntu umuntu aba yaraje inaha ngaha aje gushaka amafaranga akavuga ati mu minsi mikuru nzajya guha ababyeyi umunsi mukuru hari abantu b'ejo ngo banditse bari baharaye ngo nibo bari gukatira amatike ubundi ukabona abandi baraza ngo duha amafaranga ngo tugukatire ngo kujyaho ni ibihumbi icumi ntabwo tuzi ukuntu ibintu byifashe amaherezo niba turataha ntabwo tubizi rwose imana yonyine niyo duhanzeho amaso n'iri budukura ahangayika ducyura nubwo no mu yindi myaka yabanje mu bigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga hagaragaraga uruvunganzoka rw'abagenzi mu minsi mikuru kuri uyu mwaka n'umwihariko imwe mu mpamvu yateye iki kibazo ni uko guverinoma yategetse ko imodoka zitwarira abagenzi hamwe zigomba gutwara mirongo itanu ku ijana by'ubushobozi bwabo zemerewe gutwara mu mugambi wo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo covid cumi n'icyenda abafite kompanyi zitwara abagenzi barasanga byaragize ingaruka zikomeye ku bagenzi madamu fatuma umutoni akata amatike muri kompanyi ya capital express itwara abagenzi berekeza mu burengerazuba bw'u rwanda abagenzi bari kubura ukuntu bagenda kubera ko imodoka urumva imyanya yabaye mikeya hari raporo ya mbere kovide itari yaza twatwaraga ijana ku ijana none ubu mirongo itanu ku ijana abagenzi bakomeza ari benshi cyane haraye abagenzi benshi cyane muri gare ku buryo twaje mu gitondo tugasanga hari benshi baraye muri gare ni ikibazo ku baturage kuko nk'ubu hari abahageze turabatwara pe uko bishoboye ariko baracyari benshi kubera umuvundo w'abashakaga ibinyabiziga i nyabugogo hari bamwe byateye impungenge ko ushobora kuba intandaro yo kongera ibyago byo kwandura covid cumi n'icyenda aba ni abacururiza i nyabugogo badafite gahunda yo kujya mu miryango yabo gusangira iminsi mikuru iravuga ati mushyiremo metero ariko ubu tuvugana nawe kandi muri umunyamakuru nta metero irimo dufite ikibazo twebwe dufite ikibazo cy'abantu benshi twebwe mu bo tuvugana kameme bashobora kwadura tugira ngo dushyiremo metero ariko abantu bari bwandure ni benshi ntabwo urabibona ku bashakaga kwerekeza mu miryango yabo nabo impungenge zo kwandura icyorezo ni zose ariko nta yandi mahitamo icyorezo covid cumi n'icyenda ntabwo kiguteye ubwoba kirabuteye ariko se urabona uko ibintu bimeze wowe urabona wahindura wiki wabigenza gutya n'ubundi si ubu uko bagundana niyo bafata gahunda n'ubundi abantu bagashyiramo abantu kuko ubu byose ari haha ibi byarangiye polisi n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura banzuye kugabanya abagenzi bari nyabugogo bamwe baberekeza muri stade ya kigali nyamirambo mu rwego rwo kugira ngo byibura haboneka intera hagati y'umuntu n'undi bwana antoni kuramba ushinzwe imirimo yo gutwara ibintu n'abantu mu kigo rura yabwiye ijwi rya amerika ko ikibazo cyo gutwara aba bagenzi kiza kugenda neza kandi bakarya iminsi mikuru mu mahoro ubushobozi bw'imodoka turizera ko buhagije ubu tubirimo rwose abajya mu minsi mikuru baragenda neza baragerayo amahoro barya iminsi mikuru neza mu mahoro nta kibazo cya taransipoti kiri bube icyo turimo gukora ni ukunoza imikorere kugira ngo aho abantu bari be kwegerana tugabanye ubucucike naho ibyo kugenda rwose birateganijwe neza nta kibazo kiri bube kuramba yavuze kandi ko n'ibinaba ngombwa bashobora kwiyambaza izindi modoka zikodeshwa ariko iki kibazo kigakemuka gusa ntiyabuze no gusaba abagenzi kwitwararika muri ibi bihe bazirikana ingamba ziriho zo kwirinda abagenzi rwose turabibutsa ko kovide cumi n'icyenda igihari mbese ingamba turazizi abaturage barazizi ahubwo bazikomeze aho umuturage ari hose azubahirize ijana ku ijana ibindi byo kugenda abiturekere tubipange neza akore urugendo rwe neza rugere iyo ajya amahoro arye noheri neza n'ubunani nta kibazo gihari ibi biriho mu gihe polisi y'u rwanda idasiba kuburira abantu bose ko ibihe by'iminsi mikuru bitagombye kubabera umwanya wo kwirara ngo bibe intandaro yo kwandura cyangwa kwanduzanya icyorezo covid cumi n'icyenda ni muri urwo rwego icyitwa ibirori n'igisa nabyo kibujijwe kandi polisi igashimangira ko kubifatirwamo biherekezwa n'ibihano aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika umuhanzi w'icyamamare umunyarwandakazi uba mu bubirigi cecile kayirebwa arifuriza abanyarwanda noheli nziza n'ubuzima buzira umuze muri uru rwego arangije indirimbo yise sigaho korona yaganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza imana imana imana imana y'u rwanda imana
imana imana imana y'u rwanda imana nsingiza imana se bagenzi imana cecile kayirebwa kaze neza ku ijwi ry'amerika murakoze murakoze murakoze cyane indirimbo ya nyuma nakwita indirimbo ya nyuma igihangano cyanyu mumaze iminsi mukoraho ni ikihe icyo maze iminsi nkoraho ni iki ni indirimbo ntari narangiza neza cyo kurana natangiye yitwa korona indirimbo yitwa korona sigaho korona sigaho korona kino cyorezo cyagize ingaruka zihe ku mikorere yanyu cyagize ingaruka nyinshi cyane ubu ngubu ntawe ushobora gukora igitaramo ubu ngubu ntawe ushobora kugirana n'undi ngo bakore nibura n'uturepetisiyo twe tw'abantu basanzwe bakorana nk'ubu mu rwanda abana tukaba dukwiye kugira ibintu dutegura cyangwa se twibukiranya iz'indirimbo twigishanya ibyo bishoboka ahantu hategerana abantu badasurana ntakuririmbira mu gapfukamunwa nawe urabyumva
namwe muti sigaho korona niyo ndirimbo yawe nshya mu gihe itarasohoka mwapfa kuduha byibuze n'amagambo nk'abiri cyangwa atatu icyo mu turabibwira ngo sigaho korona kudukoreraho urugomo urumva sigaho korona kudukoreraho urugomo sigaho korona kutwogeraho uburimiro urumva hanyuma bakavuga ngo yandurure korona usubire iyo wavuye kandi simvuga mu bushinwa ndavuga iyo gihera bazuherane nacyo mugende ubudakebakeba kandi mugende ubutarura inyuma
indirimbo nziza murateganya kuyisohora ryari uzabonera uburyo bwo kuyisohora
wa gatanu isi yose ndetse no mu rwanda hazaba hizihizwa umunsi mukuru wa noheli mbese wowe uwo munsi uwiteguye ute umva kuwitegura byabaye kare kuko mba naje mu muryango wanjye wahangaha tuzabana igihe cyose urumva kuwitegura nta kundi abana na se na nyina n'abana banjye n'udatuye ahangaha rwose umugore bazaza ahangaha dusangire dusangire tubikore nk'uko itegeko bimeze twe twe kwitunda hamwe tugira umwana hanze ahangaha mukagira mukagira ubusitani mukagira ahantu hanze tuzagera dusangire nyine ikintu sipesiyali kidasanzwe tuganire ko nta kindi twumve ko twakoze noheli aho nabo nasize inyuma nabo turiho turaganira bareba barahari abavandimwe banjye n'abana babo n'umuhungu wanjye mutoya nabo bazakora gutyo
abo ngabo mutazaba muri kumwe n'abandi benshi benshi bagukunda cecile kayirebwa nawe wabifuriza noheli muri aka kanya bakumva ku ijwi ry'amerika
ndabibifuriza ni ukwikwima ndabibifuriza ndetse cyane bareke baruhuke korona mu mutwe wawe umutima wabo birekurire bafunguye imitima birekurire icyo noheli ivuga ko ari gahuzamiryango ko ari yezu wavutse ba- maze ba- babikore mu buryo twubahiriza amabwiriza gusa ariko rero ba- aho umuntu aruhuke iyo iyo iyo ntugunda ya ya- ya korona twirirwa twumva hirya no hino du- twasoma telefone tugasanga niyo yatwaye na watsapu tugasanga niyo yatwaye na yutubu tugasanga niyo eh, biha amahoro bi- bihe ituze baruhuke bibuke noheli zari zisanzwe zitarimo korona cecile kayirebwa natwe tukwifurije kugira noheli nziza kandi tugushimira uyu mwanya wongeye guha ijwi ry'amerika
Mm, oya, nanjye ndaba mbashimiye kuba munyibutse muka- mm, mukanyifuriza n'iyo noheli ihebwa n'umwaka uraje mm, nakora ushize hanyuma hakaza undi nawo ndawifuriza abantu bose kuzabagwa neza tukagira imana tugakira iki cyorezo noneho tukagira tugasabana uzakubere uw'amata n'ubuki oya nibyo koko nawe kandi
cecile kayirebwa nawe noheli nziza inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noheli nziza rero mwese mwese uko mungana na banyu
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Well, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mbashimiye cyane ko mwagumanye natwe muri uyu mwanya nongeye kubifuriza noheli nziza umunsi mwiza murakarama